dura dursoo suuraan tun suuratul ankabuut jedhamti isiin suuraa makkaati aayata tokkorraa hanga aayata kudha tokkotti malee sun ta madiina'aati aayaanni isiidhaa jahaatamii sagale lakkooysi isi'ii diiddamii sagale isiin eega suuratul ruumii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbiitii ألف لام ميم جتشا ألف لام ميم كان معنى إسا رب ما تبيخ أحسب الناس سي نمن نسيا أن يتركوا أكنمان إيفموا أن يقولوا آمنا ماتما أمن جئوا أتين وهم لا يفتنون كان هم مكرمن odoo wanni iimaanni isaanii jabaa tayu'uu fi laafaa tayuu adda baasu isaanitti hin argamne akkas hin seyin addunyaan tun mana mokkorri iiti bakka dalaga'aati namni rabbitti amane balaa isa tuyxu takkaa ilmaan isaa tuyxu takkaa horii isaa tuyxun dhabu saniin mokkoramuu hin oolu ammallee dilii lubbuun jaalatturraa dhoowwamee waan akka zina'aa waan gaarii lubbuun jibbitu kan akka jihaadaa horii ifii baasee nama haajamaa gargaaru'utti ibaadaa adda addatti ajajamee mokkoramuu hin oolu aayanni tun jara aman kan kuffaarri miidhes buute ولقد فتنا الذين من قبلهم أمة إسان درا ور أمن مكر جرة جرسنو أبسيتي diin ifii qabatee irratti goggogee jazaa warra obsee argate isinis obsaa mokkoramuun aadaa warra amaneeti hanga kan iimaanni jaba'aati fi kuun adda beekamutti tanaaf jecha ni mokkoramtanii. بيخا فليعلمن الله الذين صدقوا دوب ربين نما أغآن أمن ملئس أوفتاء وليعلمن الكاذبين أكسما ور إيمان كيست كجب ملئس أوف جراتا مالف نمني أمني مكرمه yoo iimaanni isaa dhugaa ta'e ni obsa yookaan hin obsuu takkaa ni kafaraa takkaa if ajjeesa namni obse sawaaba namni biraa argatuu hin dandeenye argataa hin beeku أم حسب الذين يعملون السيئات سي ورد لي دلقوا نسيا أن يسبقونا waan nuti isaan hin qixaan'e kan nu duraa bayan seeyanii saa'a maa yaxkumuun yaanni yookaa firdiin isaanii waa baddu'u sun rabbi jalaa baanaa yaaduu isaaniti yookaa seeyu'u من كان يرجو لقاء الله نمني وان هم تؤون ربي إساء أرجو صدات نمني سواب ربي أرجته خجيل أرجى ربي تف هاقب آيو وان قاري دلقي وان همتو إيس أرت أبسي فإن أجل الله لآت argaan rabbii dhi'ootti dhufti wanni dhufatti jiru hundi dhiyo'oo wahuwa samiic rabbiin kan waan gabrootan isaa je'an hunda dhagayu alcaliim kan waan isaan dalagan hunda beeku ومن جاهد نمني قبصو دينتي في تن لبؤو تن شيطانا للؤو قد كان جهاد اتقود جتشؤو فإنما يجاهد لنفسه دنتا إساتف قبصوسا قد دنتا ربي تفيمتي شيطانا للون وان إن جئوا ددوا إن الله لغني عن العالمين ربين وان أومهن درا دريسا نما في ملائكة في جن في إبادة إسان الرا دريسا اتنهاجم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان قاري دلقي كان iimaana fi dalagaa gaarii akka salaataa walitti qabate lanukaffiranna canhum sayyi'aatihim sababaa dalagaa gaarii sanniitii jenneeti dilii isaanirraa hayn'a takkaa cubbuu isaanii dhiifna ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون sawaaba waan isaan dalaganirra gaari'iiti isaaniif kennina dachaa goone dalagaa gaarii takkitti kudhanitti hisaabne fi ووصينا الإنسان بوالديه حسنا المنما هذا أبأت تلو إساد آمني جره harkaa fuulan arga'aa jechaan waan diliin tahin keessatti dubbii isaanii dhagayu'uun وإن جاهداك لتشرك بي أمو يوها دا أبانك أكأتي كفرتي شريك ناف بوت أكا وان ننتين waan akka taabotaa namaa jinni'ii mukaa dhaga'aa ibaadu'utti si dirqan takkaa jaatanii godhan akka ati kafartu maa laysa laka bihi cilm waan ati akka wanni sun rabbi taate hin beeyin kan inumaa akka isiin rabbin tayin ragaa mul'ata'aan beeytu yoo rabbii kee kan waa hunda uume dhiisii waan isan tayin gabbarisiin je'anii sitti jajjabeessan falaa tuxichumaa rabbitti dilaayuu san keessatti isaan hin dhagayin haadhaa abbaa kee ee hin je'in ilayya marji'ukum hundi keessan duutaniiti gara kiyya deebitanii. فأنبئكم بما كنتم تعملون waan isin dalaydan hunda quban qabaa isinittan odeeysaa kan gaarii dalagee jannata kenneetan kaan ibidda seensisaa beekaa والذين آمنوا وعملوا الصالحات warra amanee waan gaarii dalage لندخلنهم في الصالحين warra tole keessa isaan seensifna guyyaa qiyaama'aa wajji dirree qiyaama'aa dhufan hanga qabrii keessa jiranillee lubbuun isaanii wajji jiraatti ومن الناس من يقول آمنا بالله ilmaan namarraa kan afaanin amanne je'u kan gara'aan kaafiraatu jira namni afaanin islaamummaa mul'isee kufrii gara'atti dhoyfatu munaafiqa je'ama fa'idaa uuziya fillaah munaafiqni sun hoggaa kuffaarri islaamummaa inni afaanin mul'iseef isa cinqe kanuma gara'aan kaafira ja'ala fitnata annaasi ka'adhaabillaah cinqii kuffaaraa san akka azaaba rabbii godheeti sodaatee dubbii kuffaaraa dhagayee kafara ولئن جاء نصر من ربك yoo mooyannaan orma islaamatiif rabbii keetirraa argamtee horii boojiyan layaquulunna ormi munaafiqaa orma islaamatiin akki je'u innaa kunnaa ma'akum nuti islaamummaa keessatti isiniin wajji jirraa horii kuffaararraa argattan nuun gayaa je'an. دوب ربين أكجئ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين سربين وان قلبي قبروت إسا كيس جرو كان بيخو هنتاني نبيخ ججو وان قلبي إساني كيس جرو إيمان تيو كفر تيو وليعلمن الله الذين آمنوا rabbiin akka inni warra qalbi'iin amane beeku mul'isuuf jiraata walayaclamanna almunaafiqiin akkuma warra afaanin amane kan gara'aan kaafiraa beekuu isaa mul'isuu jiraatu saaqil isaan baasee rabbiin haala mu'minaati fi haala munaafiqaa mul'iseeti namuufuu waan inni haqa godhatu kenna وقال الذين كفروا للذين آمنوا أرم كفارا أرم إسلامتين أكجئ اتبعوا سبيلنا خرا كينيا ديما دين كينيا كبتا دين كريستانا تيو كان يهود آتيو ولنحمل خطاياكم يون جل ديم دليك أباته دلي تيسن نوت إسن الرابعتا دوب ربين أكجئ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء واتك وان دلي إسان الرابعة هنجرت إنهم لكاذبون isaan akkas je'an sun kijiboota walayaxmilunna asqaalahum wa asqaalan maca asqaalihim jarri kuffaaraa sun qixaaxa dilii isaanitii fi qixaaxa dilii nama isaan jala deemeti ba'atan namni wahitti nama qajeelche akka waan ifii dalageetii وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ormi sun guyyaa qiyaama'aa waan akkas je'anii kijibanirraa gaafatamu'uuf taa'an ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه dhugumaan nabi Nuuh ummata isatti erginee jirra isaa umriin isaa afurtamaa فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما duuba bara dhibba sagalii fi shantama ummata isaa keessa taa'e isaa diinaa rabbitti isaan yaamu duuba amanuu didanii kijibsiisanii فأخذهم الطوفان bishaan guddaan dachii hunda liqimse waan biraa dhiisi gaarrenillee liqimse isaan liqimsee dhuman وهم ظالمون إساني عبو دلقوا إساني كافرا فأنجيناه وأصحاب السفينة دوب نوح في ور إسا وج سفينة يابت بشان جلا نقيا بافن وجعلناها آية للعالمين سفينة سن على ما يوكا قرصة warra isaan booda dhufuuf goone akka yoo ergamoota isaanii kijibsiisan akkasitti qixaaxamnaa irraa beekaniif nuur eega bishaan kanaatii bara jahaatama yookaasanii ol taa'e hanga namni dachii tanarratti heddummaatetti. وإبراهيم إذ قال لقومه وان إبراهيم أمة إسات جئ دبت وان إن إسان جئ اعبدوا الله واتقوه رب إبادا تكما إسايادا عذاب إسا صداتا وان إن جئوا تجيئون ذلكم خير لكم سنت إسنيف irra caalaa taabota ibaaduu dhiisaa in kuntum taclamuun yoo waan isinii tolu kan beeytan taatan innamaa tacbuduuna min duuni illaah wanni isin rabbii achitti gabbartan waan faayidaa qabaatii miti awthaanan waan mukaa fi dhagaa fi waan birarraa tolchitan gabbartanii watakluquuna ifkaa kijiba if biraa kaaftanii wanni sun rabbitti qixxooyti jettanii ibaaddan takkaayuu gabbartan إن الذين تعبدون من دون الله وأن إسر ربي أتشتي rabbi godhattanii rabbii achitti gabbartan sun laa yamlikuuna lakum rizqaa waa takka isinii godhuu hin dandayan rizqii isinii hiruu hin dandayan isin hin razaqan فابتغوا عند الله الرزق رزقي ربي اسن اومر بربادتا واعبدوه اسم عبادا فكما اسايادا واشكروا له قالت إساف قلشا إليه ترجعون إيقدوتني قر إساتي ديفمتني وان إسن دليدن الرائس قافة بيخا وإن تكذبوا يونف إرجما كيسا خجب سيفتا فقد كذب أمم من قبلكم ummanni isin dura dabre ergamaa isaanii kijibsiisanii jiranii sun waan ergamaa kiyya miidhuu miti wamaa calaa rrasuuli illa lbalaagu lmubiin maalif wanni ergamaa rabbirra jiru waan rabbiin isaan erge dirree baasee ibsee ummata isatti geessu yoo geessee irraa qeebalan tolte yoo kijibsiisan balaan isa geessu hin jirtu. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق سأرمي كفارا كان أبرئي كافمني أزاب يوكا جنة سينوهن لقوم سنسن أكربين وان أوم جلقبي أومو هلالني يوكا هم بيني ثم يعيده كان إيغسي أكا جلقبي أومتي ديبسي أومو إن ذلك در جلقبي أومو في إيغسي ديبسون على الله يسير رب الرت لا فآ أكمتي uumaa duraa eehamanii rabbiitu jalqabee uumee dhugoomsanii deebisee uumuu dhugoomsuu didan odoo waan hin jirre uumuun waan bade deebisu irra jabaattuu akka namatti ammoo rabbi biratti wal qixaa. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ورّا كافمون guyyaa qiyama'aa hin jiru je'uun akki jettu mee biyya lafaa keessa yaa'aadha akka rabbiin warra isin duraa uumaa isaanii itti jalqabee eegasii ajjeese laala ثم الله ينشئ النشأة الآخرة دوب ربين إسان أومي أجيسسن lammada guyyaa qiyaama'aa uumaa biraa isaan uuma lafe'ee fi biyyee isaan tayanirraa inna allaha calaa kulli shay'in qadiir rabbiin waa hunda irratti dandaya'a waan inni dandayurraa warra du'e jiraachisu yu'adhibu man yashaa rabbiin nama qixaaxuu fedhe ni qixaaxa wayarhamu man yashaa nama rahmata isaaf godhuu fedheef ni rahmata wa ilayhi tuqlabuun isin hundi gara isaati deeffamtan wamaa antum bimucjiziin isin rabbi hin dadhabsiiftanii isin dhaqqaba fi lardi walaa fi samaa dachi'ii fi samii keessattillee isin isan dadhabsiiftan jalaa hin baatan jechu وما لكم من دون الله من ولي ربي أتشت ولي نما عذاب رب الرائس أو هنك أبدا ولا نصير نما إسني تمسي عذاب إساء سنرا أو هن أبدا والذين كفروا بآيات الله ور قرآن ربي مرم ولقائه ور أبرئي كافمني رب أرجو مرم أولئك يئسوا إسان جرامرة من رحمتي رحمة خيرا جنة خيرا خجيلا مرة وان اتن أمن نفجج وأولئك لهم عذاب أليم إسان سن ور إبد إسان لالس إسان قب إفمه ربين إسان بإبراهيم تدبئ أكجئ فما كان جواب قومه أمن إبراهيم إن خرا ربت إسا يامنا وام برا إساف هندبفن إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه نمكنا أجيسا تكا قبا جتشو ملي وام برا هنجنه duuba isa gubu'urratti walii galanii ibiddatti darban. فأنجاه الله من النار دوب ربين إبد إسان اتدربا سنرا نجايا إسباس أكن قبن قده إن في ذلك لآيات إبد سنرا نجايا إسباس كيسه guddina ibidda saniiti wajji dhaamsee akkan gubne godhee bakka isaa san yeroo xiqqoo keessatti caffee magarsuu keessa gorsaatu jira liqawmin yu'minuun warra amantii qabu kan tokkummaa rabbiiti fi dandeeytii isaa dhugoomsuuf gorsaatu keessa jira waqaala nabi ibraahiim eega ibidda sanirraa nagaya bahee ummata isaa kan mucjizaa san argee amanuu dideen akki jedhe إنما اتخذتم من دون الله وأن إسر ربي أتشت ربي قد أتني قبرتا يوكا إبادا أوثانا سنما تابوت وان إسن تقعا في وان بررا تلشتني ربي جتني قبرتا مودة بينكم في الحياة الدنيا akka bakka itti wal geessanii wal jaalattan isinii tayuuf addunyaa tanarratti wanni waan san ibaaddaniif akka bakka jaalalaan itti wal geessan isinii tayuufi malee waan biraatifi miti. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ammoo guyyaa qiyaama'aa jaalalti isin jiddu'uu baatii gariin keessan garii keessanitti kafaree moroma wayal'anu ba'dukum ba'da gariin keessan garii keessan abaara siitu rabbitti na kafarsiise je'ee ومأواكم النار hunda keessan aakhir'atti manni isaa ibidda bakkeen isin booda itti aantan ibidda wamaa lakum min naasiriin namni ibidda sanitti gubatu irraa isin dhoowwu takka jalaa isin baasu hin jiru je'een nabi ibraahiim فآمن له لوط دوبة لوط ilmi obboleessa Ibraahiim nabi Ibraahiimitti amane akka inni nabiyyii ta'e dhugu oomse. Waqoola nabi Ibraahiim warri biyya isaa kan Iraaq itti amanuu dinnaan akki jedhe inni muhaajirun ilaa rabbii an biyya rabbiin kiyya. itti godaaninaan je'ettan godaana je'ee iraaq irraa shaamitti godaanee harraan qubate eegasii falasxiin saarraadha fi luuxin wajji qubate innahu huwa alcaziizu alxakiim rabbiin jabaa xikmaa qabu tanaafuu hijiraa baynaan je'e namni dura dursoo biyya kufri irraa godaanuun karaa godhameef nabi Ibraahimi gaafas umriin isaa torbaatamii shan ووهبنا له إسحاق نبي إبراهيم إيجا إسماعيل إسحاق كننه ويعقوب أما اللي إلما إلما إسا يعقوب إلما إسحاق isaa kennine wajacalnaa fi zurriyyatihi nubuwwa eega nabi ibraahiimi nabiyyii hunda ilmaan isarraa goone nabiyyiin eega isaatii dhuf takka ilmaan ishaaq ilma ibraahiimitti deebi'a isaan heddu'u takkaa ilmaan Ismaaciil ilma Ibraahimitti deebi'a sun nabi Muhammad qofa nageenyi isarratti haa jiraatu wal kitaaba kitaabban eega Ibraahimii buufames ilmaanuma isaa qofarratti gabaabsine tanaaf Ibraahim abbaa ambiyaadhaa jedhaniin. وآتيناه أجره في الدنيا نبي إبراهيم الدنيا أردت قالت إساف قالت ناجرة سن نمن هندي إسفار سؤو ور ديناك أبنجأ هندي إسا جاللاف نتي خرا إسر جر جئي آدته وإنه في الآخرة لمن الصالحين nabi ibraahiim aakhiraatti warra tole kan darajaa yookaa sadarkaa guddoo ol aantuu argaturraayi darsiin dhibba sadii fi kudha torbeeysoodhaa hangan darsiin ولوطا إذ قال لقومه وان بلوط أمة إسات جئ دبت وان إن إسان جئ إنكم لتأتون الفاحشة إسن دلقا فكتو دليدا إسن إيرت ولت إدأمؤ والفوء ما سبقكم بها من أحد من العالمين دلقا بدوتنا نمن إسن در دلق جنئي في نمر هنجر أئنكم لتأتون الرجال سئس ديرت رفتني وتقطعون السبيل نمكرا ياؤ yaa'uu kuttanii waan badduu itti dalagu'uun hanga namni karaa isaanii yaa'uu dhiisetti maaliif namuu isaanirraa cirracha qori'itti guurateeti kara'arra taa'anii nama imaltuu deemu kan karaa san dhufe namuu cirracha yookaa dhagaa bimbe'ee saniin darbata duuba nama dhagaan isaa irra bu'eetu nama san fuudha waan inni qabu irraa fudhatee qaadi'is if biraa qabanii akkanatti waan hamtuu tana dalagu'uun karaa murtanii wata'tuuna fi naadiikumul munkara dhaddacha yookaa bakka teessanii haasoytanittis waan fokkattuu dalaydanii walitti ida'amu'uun waan kana dhiisaa waan rabbiin jibbuu dhalaa inni isiniif uume fuudhaa yoommoo diddanii badii teessan itti fuftan rabbiin balaa isinitti buusaa beekaa je'een famaa kaana jawaaba qawmihi jennaanin wanni ummanni isaa isaaf deebise waan biraa hin taane illaa an qaalu utinaa bicadaabillaah waan dalaynu hin dhiifnu mee balaa jettu nutti fidi in kunta min assaadiqiin yoo kan dhugaa dubbattu taate jechuu malee waan biraa hin deebifneef qaala rabbi insurnii cala alqawmi almufsidiin isaan akkas jennaanin yaa rabbi naa dirmadhu na gargaarii azaaba isaan barbaadan itti buusi warra badaa kana lafarraa fix je'een duuba rabbiin luuxif hadhaa isaa qeebaleef yookaa dhagayeef ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى تناف جتشة ربين malaayikaa ergee hoggaa nabi ibraahiim ilma ishaaq je'amuun ammallee ilma ilma isaa yacquubin gammachiisu'uuf itti ergite qaaluu malaayikonni nabi ibraahiim ilmaanin gammachiifte sun akki jetteen إنا مهلكو أهل هذه القرية نتي ور جندلوط كان فتؤو ياء جأنين إن أهلها كانوا ظالمين ور بيسني كفارا قال إن فيها لوطا جنان نبي إبراهيم أكي جئين قندسا كيس نبي لوط جرا جئين قالوا نحن أعلم بمن فيها جنان ملايكون سن أكي جئين نتي نما قندسا كيس جرو نبينا لننجينه وأهله لوط في ور إساء نجايا بافنا إلا امرأته جارتي إساء تكافرا ملي كانت من الغابرين إسين ور أذابك ستها فتيون رب برت دبريجرا ولما أن جاءت رسلنا لوطا دوب ملايكن هقا بيا لوط دفي لوط والأرجن سيء بهم سببا إسانتيف رفته وضاق بهم ذرعا إسانف قلبين إساء ركت waan isaan suuraa nama babbareeda'aatiin keessummaa tayanii dhufaniif ummanni isaa isaanitti ka'uu sodaate hoggaasan isaan malaayikaa tayuu beeysisanii waqaaluu laa takhaf walaa taxzan hin sodaatin hin yaaddawin innaa munajjuuka wa ahlak nuti sii fi maatii tee nagaya baafna illa mro'ataka kaanat min alghaabiriin jaartii tee dullattii kaafirtittii malee isiin akka warra azaaba keessatti hafurraa taate firdiin itti muramtee jirti إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء نتي ور جند كانت عذاب سمئي بوس أوديمنا بما كانوا يفسقون سببا إسان خرأر بينيف ولقد تركنا منها آية بينة أجمان araddaa gandasanii mul'attuu milikkataaf yookaa gorsaaf dhiifne araddaa yookaa manootii isaanii kan ummata kanarraa warri dur arge liqawmin ya'qiluun warra aylifatee isi'iin gorfamuuf harti hara luuxu je'aniin hanga ammaati jirti tan bakka gandi sun irraa badirra teessu tan waa keessatti hin jiraanne hanga bahara du'aa je'anii yaamanitti wa ilaa madyana akhaahum shucaybaa warra madiyan je'amutti obboleessa isaanii shucayb erginee jirra isaan ilmaan madiyan ilma ibraahiimi shucaybis gosuma isaanirraayi akaakayyuu isaanii maddiyan ilma nabi ibraahiimi ilmaan nabi ibraahiim afuri ismaaciil ishaaq maddiyan mudaayin فقال يا قوم اعبدوا الله دوب شعيب بأمة إسات إيه يا أمة خية ربي توكتش إبادة وربي توكتش هنتين هنقبلنا وارجو اليوم الآخرة عذاب قياك يا مآسداتا ولا تعثوا في الأرض مفسدين dilii dalaydanii dachii hin balleessinaa fakazzabuuhu duuba dubbii isaa dhagayuu didanii inumaa kijibsiisan فأخذتهم الرجفة هقاسا جبريل إسانت إيه دتشين إسان سصوته onneen isaanii dhootee fa'asbaxuu fi daarihim jaasimiin akkasitti bakka jiranitti jilbiinfatanii dhuman وعادا وثمود أمة عاد في أمة ثمود جأموا في الآجرة عاد بت إساني يمن حضرموت في عمان جدو إسان إرمس نجأمن أكما أورمو جأمن أمني ثمود جأموا shanyuma aadii haa tayuu bitti isaanii eegayamanirraa godaananii madiina'aa fi shaam jiddu'u bakka diyaar saalix je'am su'uudii keessa وقد تبين لكم من مساكنهم أك آد منين إسان الرا بيتني جرتن أنا آد kan yamanitti argamuu fi ona samuud kan biyya su'uudi'ii hijritti argamurraa beeytan وزين لهم الشيطان أعمالهم جرف إسان شيطان كفري إساني اتمئيسي بريتشي فصدهم عن السبيل خراهة الرائسان dhoowwe wakaanuu mustabsiriin isaan warra aylii qabu turan haa tayuu aylii isaanii jala deemuu didanii jallatan وقارون وفرعون وهامان أكسما قارون في فرعون في هامانس في الأجرة ولقد جاءهم موسى بالبينات jara fin'esan odoo hin fixin muusan mucjizaa mul'attu'uun isaanitti dhufee karaa haqatti isaan yaamee fastakbaruu fil ard addunyaa tanarratti ibaadaa rabbirraa of guddisanii kafaran wamaa kaanuu saabiqiin isaan عذاب خين جلا همبان فكلا أخذنا بذنبه جرف إسان هند دلي إسانتين إسان أبني إسان كتان إيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ورف إسان الرا نما إلين سجبا أغان كيس جرو itti ergineetu jira kan akka ummata luuxu ومنهم من أخذته الصيحة إسان الرانما إيانسي دتشيس الصوص فتئة جرا كان أكا أمة صالح ومنهم من خسفنا به الأرض إسان الرانما دتشيل لك امستيت جرا كان أكا قارون ومنهم من أغرقنا إسان الرا نما بشان فن تجرى كان أك أمة نوح كان أك فرعون في أمة إساء وما كان الله ليظلمهم ربين كان دلي ملي إسان فتهنتان ولكن كانوا أنفسهم يظلمون haa tayuu isaanumaatu dilii dalagee akka badan if godhee if miidhe مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ور تابوتا تكا أصنام ربي قدأته ربي تكتشا أجت قبرو كان أصنام نسن تكا تابون نسن nu fayyaddii yaadu wanni isaan fakkaatan kamasali lcankabuuti sharaaritii yookaa saaphaphuu ittakhazat beytan sharariitii mana jaaratte mana rooba fi ad'uu fi qabbanaa fi oowwa fi waan isiin miidhu irraa hin dhoowwine وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إرلافا منا منا شرريت إيتي دوبا warri asnaama yookaa taabota gabbaru yookaa ibaadu kan nu fayyadaa yaadu haalli isaanii akka haala sharariitii tan mana isii hin fayyanne jaarattu low kaanuu yaclamuun odoo san beekanii silaa waan san hin ibaadan إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء رب وربي أجت إبادا نبيخ واتك إسراهن أختو إسان كتات أوجرات وهو العزيز الحكيم رب جبا وهند إنجفت كان كفارك إتات كان waan malu malee hin dalagin watilka al'amsaalu fakkeessaa qur'aana keessatti dubbanne san hunda nadribuhaa linnaasi namaaf dubbii ibsu'uu goone takkaafinne wamaa yacqiluhaa illa alcaalimuun maymaakasan namni aylifatu hin jiru warra waa beeku kan dubbii qaqqabee laalu malee خلق الله السماوات والأرض بالحق رب سمئي في دتشيها كان أومه إن في ذلك الآية وانسا أومو كيس رقا رب دنديا تيو قرسيس تجرى للمؤمنين ور رب أومسف أتل ما أوحي إليك من الكتاب قرآن رب كيسر تبوسك أرأي دبسي ددبسي قال ربي كيتي يا سيفي أمن كيتس وأقم الصلاة صلاة شنن guutii salaati shuruuxa fi arkaana fi adaba isi'ii eeggatu wajji salaanni utubaa diin islaamii namni salaatu diin isaa jaare dhaabe namni salaata dhiise diin isaa diige إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاني waan hamtu'uu fi waan fokkattuu hundarraa nama dhoowwiti sun salaata guutanii salaatanii keessattuu waan salaata keessa jiraniin waan hamtuu hin dalagan wala dhikru Allahi akbar dhikrii rabbiitu gosuma dhikrii rabbii hundaatu ibaadaa biraa hundarra caala. تكا درجا قدت والله يعلم ما تصنعون ربين وان اسن دليدا مرة أيستنو ملئفتنو تكيستنو قدفتنو نبيخا قبك أبا قالت إسني قلت تكا قرتش إسني قطر درس ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ور كتابك أبو يهود آفي نصارى خرا قارئين ملي جتش قارئين ملي أمنت إت هي منا سوتا وان أيلي سينو اتهمأ آه ragaa waan jettanii fida'a kan humna hin goone karaa islaamni haqaa isaan beekuu danda'aniin إسلام التيامة إلا الذين ظلموا منهم ور إسان الراء إسنين لولو كان بيا إسلاما كيستي هير إسلامني إسا اتبلتو قبتو ددي إسلام درة آبة ملي سن أفان جبأان إسلام التيامة ددو همنان اتيامة مالف roorroo dalaguu isaatiif jecha وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم نصارى في يهودا يو كتاب إسان الراوى إسنت أديسا واني جتنين نتي كتاب نرتب أت أمنه أما اللي والربين إسن الرتب ست أمنه جاء ammoo hin dhugoomsina'a ammallee hin kijibsiisina'a itti dhiisa wa ilaahunaa wa ilaahukum waaxid ammas wanni isaanin jettan rabbiin yookaa waaqni keenya fi waaqni keessan tokko kan fakkaataa hin qabne ونحن له مسلمون نتي ربي توكيتشتي أمنا dubbii isaati dhageenya waan inni itti nu ajaje dalagna wakadhaalik akkuma tawraati fi kitaaban biraa isaanirratti buufne anzalnaa ilayka alkitaaba qur'aana sirratti buufne فالذين آتيناهم الكتاب warri kitaaba tawraat kenninee fi itti dalagan kan akka abdullahi ilma salaam kan akka mootii habasha'aa yu'minuuna bihi qur'aanatti amanan ni dhugoomsan ومن هؤلاء من يؤمن به ور كتابهن قبل كان قرآن الدر كتابن إرتهم بئن كان أكا أرم أرب الرئيس warra qur'aanatti hoggaa inni bu'u san amanuutu jira wamaa yajhadu biaayaatinaa illa alkaafiruun warra rabbitti kafare malee namni biraa qur'aana keenya hin moromu warri eega qur'aanni haqaa namni inni irratti bu'e haqa dubbataa beekee eegasii qeebaluu yookaa fudhatuu dide sun كفار مرما ديم وما كنت تتلو من قبله من كتاب يا إرجماك يا محمد أتي ودو قرآن سرتهم بإن وان كتابته كان أرات هنتانه ولا تخطه بيمينك أكسما ودو قرآن سرتهم بإن واتك hin katabdu waa qara'uu fi waa katabuu hin beektu idan silaa odoo waa katabu'uu fi qara'uu beeyte lartaaba ni shakka ni mama almubxiluun ormi yahuda'a muhammad kan tawraat keessatti dubbatame hin qara'uu hin katabuu kun ni katabaa ni qara'aa waa isaa miti جأنيتي شكا بل هو آيات بينات قرآن أتئفتين سن آية ملأتا معجزة ملأت في صدور الذين أوتوا العلم كان قوما ور وبيخو كيست تيفمو وما يجحد بآياتنا آية كينيا هم مرمو قرآن هنددو إلا الظالمون ورد لا كيس وسنا بيملي وقالوا كفار والنجئ لولا أنزل عليه آيات من ربه مالف معجزان قرآن هنتين تن أكأولي موسى قال صالح محمد الرتي همبوفا منه جأن duuba rabbiin wanni nabi muhammadiin je'e qul innama alaayaatu cinda allah mucjizaan hundi rabbi bira jirti isaatu akka fedhetti waytii fedhe abbaa fedhe irratti buusaa ajaja namaatiin rabbiin hin deemu وإنما أنا نذير مبين أن إرجاء إسا كان إسن دنين كان دربي عذابا إسن صداتشسي وان إني نان إرجي إسن اتجيسي أكا أمنتن إسن قدو أن ربيتنا دليسيس ملي أن إسن دليسيس جئين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب سنة قرآن سرة بوس معجزة آف إسانيهم جيو مالف معجزة برا بربادا يتلى عليهم قرآن زلالمي إسان الرتك أرأم كان هموفين كان أمن معجزان برا هندي نأمتي mu'jizaan qur'aanaa hin dhumtu duuba mu'jizaa akkanaa dhiisaniiti mu'jizaa dhumtu barbaadanii inna fi dhaalik qur'aana keessa la raxma raxmataatu jira waan jallinarraa qajeello'otti baasutu jira sun qananii guddo'oo raxmata bal'aadhaa وذكرى قرسات قرآن كيس جرة لقوم يؤمنون ور رب التأمنيف ور وان أتئفتين أمسف قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا واني أرم كفارة جدت أكن أن إرجما حقان إسنت أفتيه rabbiin naa fi isin jidduutti ragaa tayuun ni gayaa ragaan biraa hin barbaadamu yaclamu maa fi samaawaati walard rabbiin waan sami'ii fi dachii keessa jiru hunda beekaa waa takka isarraa hin dhokattu tanaaf jecha haalli kiyyaa fi keessan isarraan dhokatu odo'on kijiba isarra kaaye na qixaaxa akkuma isin qixaaxu ji'iin walladhiina aamanuu bilbaaxil warri waan kijibatti amane sun warra rabbi dhiisee waan isan tayin kan akka mukaa kan akka jinni'ii kan akka namaa kan akka taabotaa gabbaruu yookaa ibaaduu wa kafaruu billaah rabbii isaan uumetti kafaranii moromanii ulaa'ika humul khaasiruun warri rabbi dhiisee waan biraa gabbaru sun isaan warra addunyaa fi aakhiraatti khasaaramee hoongaye waan iimaana dhiisanii kufrii filataniif ويستعجلونك بالعذاب أرمي كفارا إشنآف ستكيس أوف dafii azaaba nutti fidi yoo wanni dhufteen haqa ta'e dhagaa sami'ii dhagaa samiidhaa nutti buuse takkaa azaaba nu laalessu nutti fidi siin je'an walawlaa ajalun musammaa rabbiin akki jedhe odoo yaroon azaabni isii keessa isaanitti bu'uudhaaf godhamte yookaa maqaa dhawamte jiraatuu baatte lajaa'ahumul cazaab silaa azaabni isaan barbaadan isaanitti dhufa haa tayuu waytiisantu hin gayinii tanaaf isaanirraa booda'aana takkaayuu booda'aana walaya'tiyannahum bagta ammoo gaafa waytiin isaa geesse dingatatti tasatti azaabni isaanitti dhufa wahum laa yashcuruun isaanii ifirraa quban qabne isaanii waytii inni dhufu hin beyne yastacjiluunaka bilcazaab isaan azaaba addunyaatti nutti fidi je'anii akka waan azaabni isaanirraa fago'otti si jarjarsiifatan. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين odoo ibiddi jahannam kaafiraan marsee jiru guyyaa qiyaama'aa kan bakka itti jalaa bayan hin qabne yawma yaghshaahum alcadaabu guyyaa azaabni isaan hagoogu min fawqihim isaan gubba'aan itti dhufee wa min taxti arjulihim ammallee miila isaanii jalaan itti dhufee isaan hagoogu ويقول قافس كفارا ربي نجأ خرا ملائكتين ذوقوا ما كنتم تعملون قطات أوان الدنيا أردت دلقوا ترتني أن أما نجلاهم باتني يا عبادي الذين آمنوا يا قبروتنكي كنين نت أمنه إن أرضي واسعة دتشين تي بل أودا بك إت إباداتي ملئسو دت أبدن الرا بيتان التقدانا فإياي فاعبدون أتشت نإبادة نجبرا دؤ صدآف شنكي صدآف جالل بياتف بكّة diinni keessan itti isin miidhu hin taa'inaa du'aniitu biyyaa ammallee waan jaalatan keessaa numa bayanii kullu nafsin zaa'iqatul mawt lubbuun hundi du'a dhandhamtii du'arraa hafiinsi hin jiru du'a soda'aaf diin keessan guddisuu hin dhiisinaa summa ilaynaa turjacuun eega duutanii qabri'ii isin kaafneti gara keenya deebitanii والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور ربت أمني وان قاري دلقي لنبوئنهم نقبسيفنا قبسيسوهن أولو من الجنة غرفا جنة كيس بكأ الآنت سينسفنا تجري من تحتها الأنهار جنة مسنو إسئيتك مسنو إسا كيس منين إسا جلا لقين أولي قد ياء خالدين فيها كان زلالمي جنة سنكيس جراتا نعم أجر العاملين سوابني ور دلقته واتله سن جنتا الذين صبروا ور سواب قاريسا أرقتوا ور إبادا رب الرت أبس ور دل إرا أبس ور بلاء سان تيترت أبس وعلى ربهم يتوكلون ور ربي إسان الرت إركتوا nama obsee rabbitti irkate rabbiin bakka inni hin beeynee isa razaqa وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم بنين سلف الرياء تكابر رميك آتمي تجرى كان وان جرات دلغتوهن دندينيه laafinaaf kan boruuf waa ol kaayatuu hin beeyne kan waan inni jiraatun hunda isaa hiru kan isi'ii fi isinille'ee hiru takka razaqu rabbi waaqa duuba mu'minni dhuga'aa hiyyummaa soda'aaf bakka itti miidhamurraa deemee biyya biratti galuu hin sodaatu rabbiitu bakka dhaqetti isa razaqaa bineensa waan beeyne laalaa sanuu isumaatu razaqaa wanni aayanni tun buuteef gaafa dura islaamni dhufe warri makkaa kuffaarri warra amane akkaan cinqe hanga diin ifii mul'isuu dadhaban takkatti hoggaasan rabbiin achirraa godaanaa biyya diinaa keessan itti mul'isuu dandeessanitti galaa je'een hoggaasan namni gariin biyya horii keessaan qabne kan sinqii ifii wajji fudhatuu hin dandeenye keessa akkamiin jiraanna jedhe. jennaan rabbiin hin sodaatinaa naatu isin razaqaa bineensa lallaafa aayuu anaatu razaqaa rabbitti irkadhaa waan feetan isa kadhadhaa je'een duuba akkasitti isaan razaqe wahuwa samii'u rabbiin kan waan isin jettan dhagayu. العليم كان وان اسن جرأت أبدا هند بيخو ولا إن سألتهم يو أرم كافرا تكا كفارا قافته من خلق السماوات والأرض أين ينمن سمعي في دكتي أومجتي قافته وسخر الشمس والقمر يو أين ينمن أدعو في جئة نماف لافسي أكا نماف ifsan godhe jettee gaafatte layaquulunna Allah namni waan san uume kan akkas dalage rabbi je'an fa'annaa yu'fakuun duuba eega kana beekanii tokkummaa isaa yaadu irraa isa qofa ibaadu irraa yookaa gabbaru irraa eessa mayfaman yookaa goran الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ربين جبروتن إسرى نما فئف رزقي بل إسا إسا مكرؤوف جلتا جلشاف مو هنجلشو لالؤوف دوبا نما جلتا إسا جلشيف نئدأ كان الرامرة ويقدر له Rabbiin abbaa fedhetti gabrootan isarraa rizqii dhiphisa ni obsa moo hin obsuu laalu'uuf nama obseef jannata kennaa kaan azaaba seensisa. Inna Allaha bikulli shay'in aliim rabbiin kan waa hunda beeku kan nama yoo itti bal'ise qajeelu kan yoo itti dhiphise. jallatu kan yoo itti dhiphise qajeelu fi kan yoo itti bal'ise jallatu hunda addaan beeka kan san addaan beeku kan waan gabrootan isaatii tolu beeku rabbi waaqa wanni gabrootanirra jiru waan rabbiin dalage jaalatu ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء أرم كفارا يو إن ينمني بشار روبا سمئي بوس جتيغا فتي فأحيا به الأرض من بعد موتها كان روبا سنين دتشي غوغويدي دو تجراتشي سي أكوا مغرسي قوله eenyu jettee gaafatte layaquulunna Allah namni san dalage waaqa je'an duuba akkamitti rabbii yookaa waaqa waan san uumetti waan biraa qixxeessitan takkaa qixxeessan qul ilhamdulillah wanni isaanin jettu galanni kan rabbiiti kan haqa mul'ise kan afaanuma keessaniin ifitti masakkartan yookaa ragaa baatan bal aktharuhum laa yacqiluun haa tayuu irra hedduun isaanii aylii hin qaban dubbiin isaanii wal diidi kan waa hunda rabbiitu uume isaatu razaqa jecha'aa waan rabbin tayin ibaadan waan isaan tayin gabbaran وما هذه الحياة الدنيا jiruun addunyaa waan biraatii miti illaa lahu waan nama dagu kan faayidan isi'ii daftee dhabamtu walacib waan taphaa kan faayidan takka keessan jirre ammoo wanni akka tawxiidaa zikri'ii ibaada'aa waan aakhira'aatii waan aakhira'aati je'amaa isatti rarra'anii dalaguun tapha hin je'amu waan kana hin tayinitti rarra'anii dalagu'uutu tapha je'ama waan dafee argamee dafee dhabamu akkuma tapha joolle'ee kan walitti qabamanii taphatanii waa xiqqo booda adda faca'an jiruun addunyaa akkas وإن الدار الآخرة أمو جرون آخرة من آخرة لهي الحيوان إس إجرون زلالمئي تن أبمن تن إنك إنك سنجره لو كانوا يعلمون أدوس لا بيخني آخر آف dalaguu maraxatan haa tayuu jiruun aakhiraa jiruu addunyaarra caaltii hin beekanii tanaaf addunyaaf dalaguu malee aakhiraaf dalaguu dhiisan namni aylii qabu nama waan faayidaa aakhiraa qabuu fi waan faayidaa addunyaa qofa qabu adda baree. hanga addunyaa tanarra jiru waan faayidaa aakhiraa isaaf qabu dalagu addunyaan tun rabbi biratti goflaa booke'ee hin mizaantu fa'idaa rakibuu filfulk ormi kuffaaraa kan rabbii achitti namaa fi muka faa gabbaru hoggaa doonii yaabbatanii balaan isaanii bahara keessa jiru itti argamte tan akka qilleensa jabaa doonii gara galchuufaan دعوا الله مخلصين له الدين يا رب نباس جأنيت ربي تكتشكا وهند أومي خدة دين إساف قل قل ليسني kan nam tokkollee isaa wajji hin yaammanne falammaa najjaahum ilal bar duuba hoggaa rabbiin waa hunda uume sun balaa isaanirraa qabee bahara keessaa nagayaan lafatti isaan baase idaa hum yushrikuun isaan rabbitti waa qindeessan yookaa qixxeessan. waan isa hin tayin gabbaranii liyakfuruu bimaa aataynaahum ni'maa yookaa qananii nuti isaanii kenninetti kafaru'uu yookaa isii moromu'uu jecha bakka isaaf galata galchan itti kafaran jechu waliyatamatta'uu sanama yookaa taabota gabbaru irratti walgayanii gammadu'uuf rabbitti waa qindeessan takka jarri sun sanama irratti walgayanii haa gammadanii haa qanani'anii fasawfa yaclamuun qixaaxa isaan mudatu beeku'uuf taa'anii أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا si kuffaarri makkaa hin beeyne akka nuti biyya isaanii makka harama yookaa bakka nagayaa goone ويتخطف الناس من حولهم كان نمن إسا مدئي بوجيم كان كون أجيفم كان أرم أربا كان بيوتنا نو إساني جرتت والفطر kan isaan waan san hundarraa nagaya bayan kan balaan ummanni biraa keessa jiru isaan hin geenye waan rabbiin makka keessatti wal ajjeesuu fi wal boojiyuu haraam godheef afa bilbaaxili yu'minuun si isaan odoo kana hunda arganuu sanamatti amananii taabota yookaa nama rabbi godhatanii وبنعمة الله يكفرون نعما ربي تفي ربي أنني إساني كنت كفرني أنني إسا مرمني وربي هنتين جبرني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أين نمني نما خجب رب الرخائر dilii yookaa cubbuu dalage namni nama rabbiin hiriyaa qaba je'ee hijiba rabbirra kaayirra dilii dalage hin jiru jechuu أو كذب بالحق لما جاءه تكانما نبي إسات أفه خجب سيس كان قرآن خجب سيسر eenyutu cubbuu dalage kan isarra cubbuu dalage hin jiru jechu haqqiin nabii yookaa kitaaba alaysa fi jahannama mathwan lilkaafiriin si ibidda jahannam keessa bakkeen kuffaarri qubatu hin jirtuu ni jirti jechu والذين جاهدوا فينا warri qabsoo nuu jecha godhe lubbuu ifiiti wajji qabsoo godhee dubbii rabbii fudhachiisee shayxaana wajji qabsoo godhee waan inni isatti bareechu fudhatuu didee kuffaara wajji qabsoo godhee isaaniif gajje'uu didee nama karaa rabbii keessatti qabsoo rabbumaa je'ee godhe lubbu'uun godhuu hori'iin godhuu qalamaan godhuu afaaniin godhuu lanahdiyannahum subulanaa karaa nu biraan rahmata keenyan isaan gayu isaan qajeelchina isaanif laaffifna isaanii tumsinee gargaarree وإن الله لمع المحسنين rabbiin warra dalagaa islaamaa tolche wajjiin jira gargaarsa saatin darsiin addeeysaa qur'aanaa tan dhibba sadii fi kudha